bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwe ndongoye amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya bahora bavura uh, diyabete za sida bwaba hari izindi bahapfuye baremera tubakomeye amashi tubatakambye ni nk'indwara za hepatite n'amakanseri
uyu ni patrice ntadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara na cane cane abarundi bahungiye mu rwanda agaruka ku ngingo ya hcr hcr ni ishami rya onu ryitaho impunzi yo kuzohora ivura izindi ndwara zitari nke hambavu y'izo yahora ifasha kuvura impunzi zahungiye mu rwanda iyo nkuru turayigaruka ko handi hato hagati aho tukiri no mu rwanda umukuru w'u rwanda paul kagame yama avuga ko afise abaturanyi babi bariko batuma imigenderanire n'ubuharirane bitagenda neza mu karere ariko nabanza nkababwira muri make ko umukuru w'ishamwe ry'umupira w'amaguru muri Centre Africa yahagaritswe ejo kuwa gatatu mu Faransa ku vyaha vyo mu ntambara yagirizwa ko yakoze muri Centre Africa ubucamanza bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI buvuga ko Patrice Edouard Ngayisono yari umutegetsi mukuru w'umuhari witwaje ibirwanisho anti Balaka CPI yavuze ko uwo mutegetsi uwo muhari ushingiye ku vyumviro Rukristu Ngasoya akekwa ko ivyaha vyo mu ntambara ivyaha bihonyanga gateka ka muntu biri mu bwicanyi guhonya kunyuruza gutoteza kubereza igufa no gutera abanyagihugu batitwaje ibirwanisho hamwe no kwinjiza abana muhari wiwe warwanyi wundi mutegetsi wo muhari w'aba antibalaka alfred yekatom yarungitswe muri cpi mu kwezi guheze murabyibuka umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha fatu bensuda yasiguye ko ariko aratohoza ku mpande zose zifise uruhara mu ntambara muri centre africa ariko gushika ubu nta n'umwe wo mu muhari sereka aragirizwa icaha ku mugaragaro abakardinali babiri bagirizwa ivyaha bishingiye ku gitsina barakuwe mu kanama kegereye papa francisco nk'uko vyashikijwe na vaticano kardinali w'umunya-australia george pell hamwe n'umunyashili francisco janvier ntibazongera kurangura amabanga mu kanama k'abakardinali icenda begereye papa vaticano yavuze ko papa yandikiye abagabo babiri mu kwezi kwa cumi kandi arabashimira ku vyo bakoze pele w'umunya-australia yagirizwa ivyaha vyo muri ico gihugu aho akiri ko arakurikiranwa n'ubutungane yarahakanye ivyo yagirizwa yamara ariko azobandanya amabanga y'umunyakigega ivatikano ikibanza gikomeye kiza ubugira gatatu muri ekleziya katolika i roma uyundi nawe ari we francisco muri shiri yagirizwa gupfukira ivyaha vy'ubusambanyi igihe ari umwepiskopi santiago nawe yarahakanye ivyo vyaha vyose yagirizwa umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza theresa may yararokotse yongera kwizerwa n'abashingamateka umugambwe wiwe kubandanya amabanga yiwe no kukinga ibibazo vya politike vyo kongera kwaduka mu bwongereza may yashigikiwe ejo ku majwi amajana abiri kuri ijana na cumi n'indwi matora yabo mu mugambwe aturukamwo w'abakonservateur mu nama nshingamateka hasigaye kumenya nimba ayo matora azomufasha gutsindira amasezerano yo kuvavanura n'umuryango umwe bwa buraya amaze igihe yumvikanywe ko n'abanyaburaya atagihindutse ubwongereza buzokura akarenge muryango umwe bwa buraya ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatatu muri bibiri na cumi n'icenda nk'uko referandumu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yavyemeje izo mpande zibiri zaragije ico zishikako kuri uyo mugambi wo kuva mu burayi inyuma y'ibiganiro vyamaze igihe kirekire ariko bibwirizwa kwemezwa n'inama nshingamateka y'ubwongereza radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukanyumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri turi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook ni vowa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara muracumva atankomanzi kuri mwe mutwumva muri kigali na bujumbura
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nongere ndabahe ikaze tunyarukire bujumbura aho umushikiranganje w'ubutungane mu gihugu c'u Burundi yatwaye abaserukira ibihugu vyabo kubereka inzu yavuzwe mu ireresi kamwe kamwe inside Burundi killings machine yitohoza rya BBC ko ikoregwamwo ubwicanyi turi kumwe na mugenzi wacu bujumbura Raymond Zimana yabikurikiranye amahoro Raymond Laurentine Aime Kanyana yasiguye ko abo baserukira ibihugu vyabo mu Burundi yabatwaye muri iyo nzu kubera iki hama yababwiye iki
ego diane ni amahoro nk'ayo i bujumbura imbere y'uko emerorantine kanyana atwara abaserukira ibihugu byabo kuri iyo nzu iri mu kinindo babanje gushyikira mu bushikirangange bw'imigenderanire n'ibindi bihugu aho beretswe iyo reresi yakozwe na bbc yerekana ihonyangwa ry'agatekakazina muntu n'ubwicanyi bukorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi hano mu gisagara cya bujumbura emerorantine kanyana rero mu kwerekana ko ibyo biri muri iyo reresi atari byo yaciye abatwara aho mu kinindo kunze iri ku nimero mirongo irindwi na zitandatu kuri ntwarane aho yaberetse ahamagara n'umuntu yemeza yuko iyo nzu ayo maraso yabonetse mu nzu ngo yari yari yari amaraso y'impene zitandatu zabazwe ku munsi mukuru w'abayisilamu aho rero emewe Laurentine Kanyana niyatevye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru abo baserukiriye ibihugu byabo mu Burundi bariho yasabye BBC gufuta iyo reresi ku rubuga ngurukanabumenyi no kubeshuza ibyo yashikirije ikindi yemeje nuko leta y'u Burundi igiye kwitwarira iyo radio BBC kugira BBC ishumbushe igihugu cy'u Burundi yabesheye Kanyana yavuze ko uwambitswe icyeyi ategerezwa kwezwa kandi agashumbushwa mu gihe iradiyo BBC isanzwe iri mu bihano Kanyana umushikiranganje w'ubutungane yavuze ko bagiye kuraba ibindi bihano canke ingingo iyo radiyo yofatirwa mm -hmm. hanyuma abo baserukira bihugu vyabo mu gihugu cy'u Burundi bo baraba gusa ntaco babaza
ntaco babaza kiretse abamenyeshamakuru bashatse kubaza kugaruka ku kibazo cari cabajijwe ejo umushikirizamanza kizigenza wa repubulika ku bijanye n'uko amazu yari yafatswemwo ibigwanisho canke impuzu za gisirikare muri bibiri na cumi na gatanu yari yashyizemwo abasirikare n'abapolisi ubu yasubijwe ba nyeneyo aho rero umushikiranganje w'ubutungane yavuze ko ivyo vyakozwe bitazwi kandi ko iyo nzu itegerezwa gucungwa mbere bibaye ngombwa ikagurishwa aha akanyana yemeje ko amazu yose yafatiwemo ibigwanisho canke abo yise abicanyi kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu agiye kugurishwa icamunara kugira bashumbushe imiryango y'abantu bahitanywe n'ivyo bigwanisho kuva mu ntureka zatanguye kuwa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane bibiri na cumi na gatanu umushikiranganje Aime Laurentine Kanyana muri rusange avuga yuko ayo mazu yagiriza ko yafatiwemo ibigwanisho azotezwa camunara agera kurangaye
ntiyayavuze ariko yavuze yuko amasentare ya hano mu gisagara cya bujumbura n'ahandi habonetsemo imigumuko hakaboneka ayo mazu afatirwamo ibigwanisho ko amasentare agiye kubiharura no gutohoza kugira amenye ayo mazu amenye n'ibyo abantu babuze hanyuma atange igitigiri cyayo ku buryo agurishwa hafatiwe ku bintu byabuze hanyuma imiryango yabo ishomboshwe urakoze remonze imana ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma
urakoze diane ariko rero tukiri kuri iyo nkuru y'iyo reresi ya bbc twababwira yuko ejo ejo rya amerika twarondeye bbc london ahakorera rero iyi bbc mu bwongereza abajejwe kuvugira iyo radiyo batubwira yuko bahagaze ku byo bakoze kandi bavyemanga ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabiciye ku masonga nk'itangura perezida w'u rwanda paul kagame yuguruye ku mugaragaro inama y'igihugu y'umushikirano ni ku nshuro ya cumi na gatandatu mu ijambo yashikirije ku bari bayitabiriye yavuze ko u rwanda rufise ababanyi babi gutyo bikaba intandaro yo kudindiza imigenderanire no guhanahana ibidandazwa ubuhahirane ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu eric bagira ubusa
afungura ku mugaragaro inama y'umushyikirano ku nshuro ya cumi na gatandatu umukuru w'u rwanda paul kagame yavuze ko muri rusange u rwanda rumaze kugera kuri byinshi kandi biramba yavuze ko mu mibanire n'ibihugu by'amahanga u rwanda rwarushijeho gufungura amarembo mu migenderanire icyakora ku mugabane wa afurika by'umwihariko mu karere u rwanda ruherereyemo ho haracyari ikibazo kuko imigenderanire ngo isa n'idashoboka perezida kagame arasanga ari ikibazo kuko ukwihuza kw'akarere kutabaho imigenderanire idashoboka ntabwo wavuga kubana guhahirana ibyo muhuriyeho eh, ngo nibirangira eh, aho umunyarwanda agiye bamuhige bamuhige kubera ko ari umunyarwanda ntabwo ari byo ntabwo ari imibanire myiza kandi n'ababikora birirwa bigisha regional integration bayifitemo ubumenyi baranayigisha ariko iyo bigeze mu bikorwa bikaba ibindi perezida kagame ati ntawavuga guhahirana no kugenderana uje iwawe umufata ukamufunga ntabwo wavuga ngo duhahirane tugendererane nibwo buryo bwa integration ariko uje iwawe umutera ikibazo abantu bazahahirana bate se batagenderana abantu bahahirana bate uwambutse umupaka afatwa agafunga cyangwa akazimira ntibamenye aho yarengeye uko perezida kagame yumvikana ntashita abaturanyi b'u rwanda atatomoye ni ikibazo gikomeye aravuga ko barimo birirwa bigisha ukwihuza kw'akarere nyamara ibyo bavuga bihabanye n'ibyo bemera muri regional integration uko bamwe bayumva igomba kuba ibabereye bikagarukiraho regional integration abayivuga bafite icyo bayishakamo ariko ntibifuze ko kigera ku bandi bakwiye kuba bafatanyije muri iyo regional integration Nta- ntabwo byakunda ariko ibyo ni uguhozaho guhozaho ibiganiro ni uguhozaho buri umwe kwereka undi akavuga ati ariko ibyo uvuga n'ibyo ukora ntabwo bihuye Nta- nta- twese tugomba kuba tuvuga rumwe tugomba kuba tunakora bimwe perezida kagame agakomeza avuga ko u rwanda rutazarambirwa guhozaho uburyo bw'ibiganiro bigamije gukemura ibibazo ntabwo tuzarambirwa rero eh, guhora eh, tubwira ari abaturanyi cyane cyane ubu ikibazo ni uko biri no mu baturanyi kurusha mu batatwegereye tuzakomeza gushaka ko twakorana rero n'abo ba- bigisha regional integration ariko ntibayishyire mu bikorwa turifuza ko twafatanya kuyishyira mu bikorwa mu ijambo rye perezida kagame w'u rwanda yasabye abanyarwanda muri rusange gukorana ubwabo bagamije kugeza igihugu ku iterambere maze avuga ko abashaka guteza ibibazo u rwanda aribo bishobora kuzagiraho ingaruka Eh, mbibutse inshingano nini dufite zo kubaka igihugu cyacu zo kugikomeza zo kugishyira hamwe inshingano zo gukorana n'abo duturanye mu karere niyo bakubera imbogamizi wo gukomeza ugerageza Ko- dukomeze tugerageze ntabwo eh, iyo ukomeje ukagerageza ku muturanyi mubi agakomeza kukubera mubi amaherezo niwe bigaruka ntabwo ari wowe wagerageje
iri jambo rya perezida kagame rikomoza ku mibanire mibi itifashe neza hagati y'u rwanda n'abaturanyi rije mu gihe imibanire y'u rwanda n'uburundi icumbagira byatangiye cyane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo bamwe mu barundi bamaganaga indi mpanda ya perezida pierre nkuru nziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uburundi bwahisemo guhagarika ubucuruzi bwagiranaga n'u rwanda ku buryo muri uwo mwaka nyine u rwanda rwatangazaga ko ibicuruzwa rwoherezaga mu burundi byari bimaze kugabanukaho mirongo ine ku ijana hagati ya bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu uburundi bushinja u rwanda kuba nyirabayazana y'umutekano muke muri icyo gihugu ni ibirego u rwanda rwamaganira kure ku rwanda na uganda naho icyuka ni kibi kuko u rwanda narwo rushinja uganda gucumbikira abashobora guhungabanya umutekano w'u rwanda uganda nayo ariko ikavuga ko hari abanyarwanda baba ku butaka bwayo bakunze guhungabanya umutekano mu minsi ishize hakunze kumvikana bamwe mu banyarwanda batabwaga muri yombi muri uganda bakekwaho ibikorwa byo guhungabanya umutekano kuri rubanda rugufi ariko birarushaho kuba bibi aba baturage nabo mu karere ka burera mu majyaruguru y'u rwanda ku mupaka w'u rwanda na uganda bakeshaga amaramuko muri uganda none ko mfite abantu nacikayo turifuza yuko byaba nk'uko hambere byabaga bisanzwe tukagenderana nk'uko twagenderanaga abenshi harimo abatagira ikintu bagira ariko bakaba bafashwaga no kugenda bakajya guterayo ikiraka ariko bitaga ngo ni uguhendebuka yaba nta faranga afite akagenda nangwa yabuze n'icyo kurarira akagenda bakamuhereza nk'utwo kurya nangwa bakamuha amafaranga akaza akagura nk'ikiro cy'ibijumba none ubu byarahagaze rero ubwo byarahagaze bamwe n'umudari ubwo kankubwiye nk'abana ba- bacu bacu bamwe ruko nabo nta butaka dufite ariko bajaga gupakazayo akaza akazanye nka magana abiri akaba abonye nkako karima akaba abonye miliyoni kandi ugasanga ni umubosi ubwo saha ahantu ho twahombeye inama y'igihugu y'umushyikirano ibigamije kurebera hamwe muri rusange uko ubuzima bw'igihugu bwifashe iteganywa n'itegeko hirizwamo abanyarwanda baba imbere mu gihugu n'abari mu mahanga ndetse n'inshuti z'u rwanda kuri iyi nshuro ubutegetsi buratangaza ko imyanzuro icyenda y'inama iheruka imaze gushyirwa mu bikorwa hejuru ya mirongo inani ku ijana eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
harakenuye eric bagira ubusa dusubire mu rwanda ari ubu mu gisata c'impunzi aho ishami ryitaho impunzi ku isi rcr ryemeye kongereza urutonde rw'indwara zivugwa ku buntu mu mpunzi ziri mu rwanda ziguriyemo abarundi muri izo ndwara harimo nka malariya abahuye n'amasanganya hamwe n'izidakira nka kanseri komite y'impunzi irashimira leta y'u rwanda hamwe na rcr kuri ako kigoro kadasanzwe murabyumva mu nkuru tubaza mugenzi wacu i kigali pierre claver niyo nkuru mu bisanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu hcr ryitaho impunzi ku isi ryahora rivura abana bafise munsi y'imyaka cumi n'ibiri ku buntu bose abagore bibungenze hamwe n'abageze mu zabukuru guhera ku myaka mirongo itandatu n'igirenga yamara ubu igice kiri hagati y'imyaka cumi n'ibiri gushika ku myaka mirongo itandatu congewemwo kugira ngo bavugwe ingwara nka malariya amasanganya n'izindi izo ni nazo zikunze kwibonekeza muri ico gice kigizwe ahanini no gwaruka patrice ntadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara cane cane abarundi arashima ako kigoro muri ino minsi harabaye akarusho kuko hcr yari yemeye kuvura bose ku ndwara eh, zimwe zimwe nk'indwara zidakira bahora bavura eh, diyabete eh, za sida mugabo hari izindi bahapfuye baremera eh, tubakomeye amashi tubatakambiye ni nk'indwara za hepatite n'amakanseri izo uh, baremeye ko uwigwaye kandi baramaze kubikora ntibaraba imyaka bashaka kuzibavura iyindi ndwara batwemereye kuvura kandi bamaze gutangura kuvura ni malariya murazi yuko ifata cyane cyane guharuka nabwo rukaba ruri muri iyo myaka isanzwe itavugwa hanyuma kandi ikindi ni uko batwemereye ko umuntu ahuye n'isanganya mu ibarabara isanganya iryo ari ryo ryose cyangwa bagahura n'abagizi ba nabi bakamukubita bakagira gutaga iryo n'isanganya nabo nyine barapfugwa urumva ni intambwe rero idasanzwe kandi turabishimira cyane hcr na leta y'u rwanda babidufashijemo umwe mu mpunzi z'abarundi agendana indwara y'igisukari diyabete imwe muri izo ndwara n'ahashima arafite icyo asaba leta y'u rwanda yabakiriye hamwe n'ishyirahamwe hcr jerome kazabukeye asaba ko iruhande y'imiti boronswa n'ibifungurwa byihariye cyangwa utundi dukoresho twankenerwa kugira ngo izo ndwara ntizibice hakiri kare mu rwanda baradufasha muri haseri biciye muri aha bakaduha imiti gusa imiti ntihagije kuko ari ibindi biba bikenewe kujyana n'imiti nk'ibintu byo gufungura neza nk'ibintu bya siporo ibikoresho byo kugira amasiporo ibyo rero ni ikibazo tugifise aho usanga bigoye kuko umuntu afite diyabete bisaba yuko yinezereza urumva rero mu gihe bitaba byoroshye ntisaba yuko hambavu y'imiti iduha ni iduhe abahinga batwigisha ingene bafungura muri dukeya turonka tumenye ingene tudufungura ko si benshi baba babizi hama bikunze babafashe no kugira ngo tuze turaronka ibifungurwa bihariwe abadiyabetike uwo mugabo amaranye imyaka itari mike indwara ya diyabete arafise n'icyo ahanura abakimenya vuba ko bagwaye zimwe muri izo ndwara zidakira muganga iyo mwaganiriye ugakurikiza impanuro ziwe aho by'ukuri diyabete murabana no kumenya ingene umuntu afungura ni ugufungura imboga ni ugufungura ibyamwa ni ukwirinda ibintu biri mu isukari iyo ibisukari byawe biba biri hejuru iyo naho iyo isukari iri mu munsi naho ugerageza gufungura isukari muri ako rugero bitajya hejuru cyane hano rero umuntu akagira siporo uyikunda utayikunda utegereza kugira siporo hano umuntu akanywa amazi menshi bakimpima nari nko ku biharuro mirongo ibiri ubuye nsanga ndi ku indwi indwi umunani n'ibice bitatu guma ngaho oye cyabwo nizera yuko no gukira izokira icyo nabwira abamaze kuyirwara nabo ntibamenye ko ari indwara nk'izindi hama bamenye ingene bitwara komite y'impunzi irabizeza ko n'ibitaratorerwa umuti izobandanye badodorera kubo biraba twe turakenguruka turakenguruka kuko tugiye kudodora baratwakira aho duciye hose baratwumviriza kandi bakatwumva bakadutahura nicyo gituma dukenguruka kandi twongera tuvuga tuti ubushimye iminsi yose yama yongeza hari byinshi tugikeneye mugabo tuguma tubiganira n'ababijejwe twibaza yuko ibyo ari byo zose umwanya wari wose bishobora gutora nabyo nyine nyishu ni buhoro buhoro izo ngorane zo kuvugwa indwara nk'izo zari zifiswe n'impunzi ziba mu bisagara gusa kuko iziba mu makambi y'impunzi nka mahama irimo abarundi barenga ibihumbi mirongo itanu n'umunani bitaweho ijana ku ijana ku ndwara zose atakuraba imyaka bafise igituma nuko ishirahamwe ya ser ritahura ko impunzi ziba mu bisagara naho ziba zifise statu ya ntawe nikora nk'impunzi haba hari ibibazo zishobora kwikemurira kuko harimwo abakora ubuzi butandukanye yamara kuri benshi buba ari ubuzi budafasha bwo kwibeshaho gusa Pierre Claver niyo nkuru i Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenewe tukiri mu gisata c'impunzi impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Murongwe iri muri territoire ya Fizi muri Congo zirishima ko zaronse isoko ya kijambere ya Mungana wo yubakiwe n'ishirahamwe HCR abavuganye n'ijwi ry'Amerika biruhikije bavuze bavuga yuko bakize urugendo rw'ibirometero birenga umunani bahora bafata baja mu isoko ryitwa Katanga riri Sebele mu nkuru irambuye mugenzi wacu Vedaste Ngabo arabitubwira ku muri izi mpunzi zituye mu nkambi ya murongwe ari kubakwa iri soko rya kijyambere rizuzura muri uku kwezi kwa cumi na kabiri zivuga yuko zifite ibyishimo byinshi byo kubakirwa iri soko riri muri metero ijana n'iyi nkambi kuko rizakemura bimwe mu bibazo izi mpunzi zagendaga zihura nabyo zaremye amasoko y'isebere n'igatanga aha anya twagenda twarema isoko isebere hari igihe ibintu utwaye bakabikwamburira mu nzira wagiye gukorerana bakaguha nk'utumbati mu nzira bakatukwaka ariko ubu unya ubu batwegereje isoko uzoza ugenda nawe warose nk'uduhero ukarangura nkafu iyi gatanga ukakaremeshereza ngaho utarinze kugatwara isebere hari igihe wagenda kurema isebere waturose bakatukwakira mu nzira bakadutwara cyangwa batadutwaye bakagukubita cyangwa batagukubise ntibakwemera yuko biremesha mu isoko tutazanye amahera ngo uyu n'umurundi ariko ngaha anya isoko yabaye hafi ngaho iwacu murongwe ashana umunezero kandi uhambaye kandi unejereje ababanyi tubana bomba bembe natwebwe nyene aba abarifije turingaha anya kwera isoko yatwegereye mugabo imana ishimwe ko isoko ijya impande y'iwacu nka aya wagera mu isoko ngo bwana ngo nguzane urukaratasi n'umwene gihugu wo muri kongo adafise ugabyose kumbe nimvazo kugira ngo bakunyage twa dukara tw'iwawe urumva rero ikintu gihari twebwe tubona ko tugize amahirwe ubu ntuzoshobora akantu kawe hajyaye ngo nguzana ngo ngo urukaratasi ngo wahawe ngo na unamvironema ya Kongo mama ibintu bitagira uko bingana Jean Bosco Nduwimana nawe ni impunzi isanzwe ikora ibirometero birenga umunani kugira ngo agere mu isoko gisebere n'igatanga atangaza yuko iri soko riri kubakwa n'ishyirahamwe rya ARD rizongera ubwumvikane hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani kuva dushika ngaha twebwe atasiko twari dufise kandi akaba atamigenderanire ikomeye cyane iri hagati y'abakongomani n'abarefugi yari ihari umugabo rero ubu ku isoko ije nitwaramo niyaramuka yuzura ugatangira kuyiremeramo ndibaza ko imigenderanire iciba myiza cyane kandi myinshi kuko abantu benshi bazohora baja muri iyo soko bagira ibyo bashoye bagize n'ibyo baja gusumayo hama abakongomani nabo bazana ibyo bashoye tubigura ndayisenga sentia nawe ni umucuruzi wo mu nkambi ya murongwe avuga yuko iri soko riri kubakwa rizabafasha kutongera kunyagirwa ndetse no kunyagiza bimwe mu bicuruzwa byabo bahoraga bashorera mu isoko gikatanga n'iseberi twebwe twagenda kugura ubufu hari igihinde nk'idufata batubye kudupokeza tuca tugenda gusuma ubunga hari isebere buza buranyagirwa ibyo byose tuca tubona yuko kenshi tugera n'amaguru nta deparasima dufise tugashika twanyagiwe niyo tuvuga abubatse isoko bakoze mwomenya yuko iri soko rya mungano riri kubakwa imurongwe ku nkunga y'ishyirahamwe rya seri ribinyujije mu ishyirahamwe rya ard mu rwego rwo gukomeza imigenderanire n'ubuhahirane hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani batuye imurongo vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika imurongo mu ntara kivu y'amajyepfo inkuru ya vedaste ngabo cokime n'izindi muriko murumva mu kiganiro iwanyu mu ntara kugira mushoboye gusura kuzumva muja kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi
ca bijya biga biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo n'ibihuha kandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo eka sivyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki mupinga mupinga iki umviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
inkuru iriko iranuganurwa ku mbuga ngurukanabumenyi yereka ina ivuga inka ngo ivugisha abantu mu ntara ya bubanza ni mu burundi abanditse ayo makuru bavuga ko hariho n'umwana yahasize ubuzima kubera iyo nka ikagira ko ikabuza ko bamufuba mugenzi wacu diane ndonse yanyarukiye mu ntara ya bubanza kuducukumburira anatubwira n'ibiri ku mbuga ngurukanabumenyi inkuru y'inka ivuga yanditswe n'umuntu ataramenyekana yongera ashirako n'ifoto ya nyanka ifoto y'igikoko gifise amatwi maremare kitagira amahembe nk'ayo tumenyereye kubona ku nka ingene asigura uko iyo nka yavuze abivuga nk'aho yavyiboneye imbona nkubone agira ati ndugurura twamugina nibara nibara muri komine bubanza ahantu bita muciya inka isigaye ivuga ndugara twamugina abandanya asigura uko vyagenze avuga ko iyo nka yasavye imfungurwa umwana yari ahejeje gutegura kugira ngo agemurire abavyeyi biwe aho bari mu mirima mu gihe nayo yari ayishiriye ubwatsi yari isanzwe igaburirwa iyo nka ngo yarongeye ko iramubwira ko ahirahiye ikabivuga ko bavuganye acapfa inkuru ibandanya ivuga ko uwo mwana yaruhiye gupfa kubera ko yategerezwa gusigurira nyina igituma atabashiriye izo mfungurwa iyi nka ngo yarongeye iravugisha na nyina w'umwana imubuza kumuhamba n'ubu bivugwa ko ikiziga kikiryamye mu ndaro y'iyo nka nyene kwandika ibi aheraheza avuga ko iyo nka abapolisi bashatse kuyirasa nayo ikabishura iti ndugura twamugina undasa tugenda tujanye ndugara twamugina aha rero ijwi rya amerika ryatohoje ku mutumba wa ciya ndetse no muri komine yose ya bubanza rirabura aho ivyo bintu vyabereye urongoye zone ya muramba igizwe n'imitumba umunani harimwo uwo mutumba wa ciya nta kiruta imana eliezer aramirira kure ico kinyoma twagomba tukubwire ko ivyo bintu atari vyo ahubwo tuvuyeho tunabibeshuza vyimazeyo kuko n'abavyanditse ngira bavyanditse kumbure nabo mwene sinzi ico bashatse gushikako kuko bari kwandika berekana iyo nka umuhana iriko bakerekana umwana yapfuye uwo ari we na mwenewe mugabo ahakuriye umutumba waciye uretse ciya imitumba yose uko ari umunani nta muntu n'umwe ariho yapfuye yishwe n'inka kandi n'iyo nka nta nkiriho abantu bose twagerageje kubabaza kandi twari tumaze kubimenya twaragerageje kubabaza nta n'umwe yavuze yuko hariho inka yavuze canke ko hari umwana yapfuye azira inka yavuze urumva rero yuko ivyo ari ibinyoma ari ibihuha tuboneyeho kubibeshuza uwarongoye zone ya muramba anavuga ko ata mwana aherutse kwitaba imana muri ako karere arongoye umwana duherutse gutora yatwawe n'uruzi ni umwana wo ku ntamba yari yatwawe n'uruzi ku ntamba haraheze indwi zishika zitatu ubu rero twamutoye mu ruzi rwa nyamugerera mugabo urumva yuko atari uwo muri zone ya muramba ubu niwe tuzi yoba yarapfuye muri ibi bihe ariko muri iyi minsi ngaha nta mwana ariho yapfuye kandi n'uyo mwaramufuba Eh, bene bo baraje kumutora bashaje kumufuba iyi nkuru y'ikinyoma yavuzwe cyane mu biyago by'abantu bo muri komine ya bubanza uyu tumusanze ku isoko yo muciya aho adandariza atubwira bimwe mu byavuzwe kuri iyo nkuru yatanguye kumva ku munsi w'imana uheze ngo umuntu yatuye amahera y'umuhongomane waciye aguramo inka mwaramubwira ngo nuyampe ngo ararahira ntibyakabe arasubira ngo ararahira acaba ngo aragiye ngo arayaretse ngo acaravuga ngo arayahebye ngo acaragenda ngo yaguramo nyanka ngo nyanka ngo niyivuga nk'umuntu none ngo iyo nkiri hehe umuntu yabimbaniye yuko ariko nene ishaje kwibara barimo aradandaza hirya y'ejo muntu waro bavuga ko ibihuha nk'ibi babimenyereye na cane cane igihe haba himirije amatora mu gihugu nubwo bataramenya ico biba bigamije hagati aha turabasomera ivyo bamwe n'abandi banditse ku bayisomye ku mbuga ngurukanabumenyi duhere kuri uyu agira ati aho hantu bayifotoreye iyo nka umengo ntihasa no muciye uyundi nawe ati mama gajewe iyo nkiri muciya kweri uyundi nawe ati aha hantu ndaharavye ni muri pole nord ubukanye ni nko munsi y'amadogere mirongo itatu tubandanye n'uyu yagize ati inka yo muciya bayubakirana giriyaje kweri uwasa n'uwishura ati jewe mbona ari ruhande y'amazu y'uburaro bw'abarimu muciye urundi ati nibaduhe umuco ntidukwiragize ibihuha hari n'uyu atavyemera yavuze ati ivyo si vyo vyavuzwe kuva ku munsi w'imana si vyo namba uyu nawe yanditse yitwengera ati hahahaha n'umuntu abirungitse muri whatsapp ngo nifye abagiye tugarukirize kuri uyu yavuze ati nibagende y'abakozi b'imana biyemera hajya n'ujya mwana usanga atapfuye ari abadayimoni bamurabitse i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika murumvise rero yuko ato- atanka yovuga nawe nto arakoze diane ndonse yakoze na macbili ya bero hamwe na ingenieur jo bari ku muhinga bw'ivyuma naje diane nahazwe twari kumwe kuri mikro tuzongere ejo nk'aho twahereye